iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika muyikurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni eugenia mukankusi wongeye kubasuhuza ikaze mu makuru y'aka kanya umudugudu wa kirwanyi uri mu karere ka mubende muri uganda wiganjemo abimukira b'abanyarwanda radiyo ijwi ry'amerika yarabasuye baganira uko bavuye mu rwanda baza muri uganda
ndacara umunyarwanda igihe nikigera nzasubira iwacu mu rwanda ntandi umuganda n'igihe kigeze cy'amatora ndagenda ngatora cyane rwose
abo rero ni bamwe mu banyarwanda batuye muri uganda uganda iritoza gucukura peteroli ubwato bwa rutura bwari butwaye imizigo bwa tanzania bwarohamiye muri irani mu minsi ibiri abantu cumi n'umunani bamaze kwicwa barashwe muri leta ya california mu burengerazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya ntimujye kure turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi uyu munsi uganda yatangiye igerageza ryo gucukura peteroli oriyani itangishaka yateguriye iyi nkuru
urakoze cyane ejeni mukangusi nibyo koko ibikorwa byo kwimba ibitoro byatanguye muri uganda uruganda rukoreramo abashinwa muri uganda abahinga biteguriye gutangura guhingura ibitoro mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatanu nk'uko byashyikirijwe n'abategetsi kuri uno munsi wa kabiri umuvugizi w'ubushikiranganji bwa uganda bujejwe amasoko ntanganguvu solomon muyita yavuze ko ibyo bikorwa byo kwimba ibitoro bizotangura muri disitirigiti ya kikube bizoba bibaye bizoba biba intambwe ikomeye mu ihingurwa n'idandazwa ry'ibitoro muri icyo gihugu nyamara umugambi waraneguwe cyane n'abaharanira gukingira ibidukikije muri icyo gihugu ishyirahamwe china national offshore corporation eh, cnooc niryo rifise iryo soko ryo kwimba ibitoro igihugu cya uganda kigereranya kuba cubuye ibitoro bingana n'ingunguru miliyaridi imwe n'ibice bine
urakoze horiyane turacyari kumwe ariko noneho utubwira inkuru y'ubwato butwara imizigo bwa tanzania bwarohamye uyu munsi ku cyambu cya asaruye cyo mu majyepfo ya irani
ego irna ikinyamakuru cya leta gitangaza ko ubwo bwato bwo muri tanzania bwitwa anil bwibiye kuri uno munsi wa kabiri ku murongo wa cyenda wo kwakira imizigo kubera iyo mizigo itari itekeye neza icyo kivuko cya asuruyehe gifise imirongo irenga mirongo ibiri yo kwakira imizigo ikinyamakuru irna kivuga ko abajejwe gutabara bashoboye kurokora abakozi b'ubwo bwato ariko nta yandi makuru batanze igihugu cya irani na tanzania biragira ubudandaji hagati yabyo bingana n'imiliyoni ijana ku mwaka icyo kivuko nicyo gikomeye mu rudandazwa rwa gazi n'ibindi byuka bitanga intanganguvu hagati y'ibyo bihugu rero icyo kivugo kiri ku birometero amajana icyenda na mirongo ine uvuye ku mugwa mukuru tayirani
oriyani itanga ishaka urakoze tujye noneho hano muri leta zunze ubumwe za amerika hashize iminsi ibiri umuntu witwaje intwaro yishe abantu cumi n'umwe mu mujyi wa los angeles muri leta ya california iri mu burengerazuba bw'igihugu none undi muntu yarashe abandi bantu barindwi hafi y'umujyi wa san francisco uri muri iyo leta nyine n'ibindi ni ibintu rero byari bitaraboneka fide niyo ngabo habaho inkuru abategetsi batangaje ko bataramenya impamvu zatumye abo bantu babiri bakora ubwicanyi nk'ubwo ibyo bitero bibiri bisa n'ibitangaje cyane cyane kubera abikekwa ko babikoze bari abantu bageze mu zabukuru abo bantu bafise imyaka irengeye abakora mu bisanzwe ubwicanyi bw'ikivungabuba akatari gake muri leta zunze ubumwe za amerika buramatari wa leta ya california gavin newsom yatangaje ko yagendeye abakomeretse mu bwicanyi bwakozwe n'umuntu witwaje inkoho ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye mu gice ca montere park mu gisagara ca los angeles igihe yaronka amakuru y'ubundi bwicanyi bwakozwe ejo ku munsi wa mbere mu buraruko bwa leta ya california buramatari newsom yatangaje ku rubuga twitter ko amakuba aguma akurikira ayandi igitero co ku munsi wa mbere cabereye mu gisagara kiri kw'ibahari ca half moon bay hafi y'ibirometero mirongo ine n'umunani mu buraruko bw'igisagara ca san francisco umuntu witwaje inkoho yarashe ku migwi y'abakozi bo mu mirima bari mu bibanza bibiri bitandukanye abantu indwi barahasize ubuzima mu gihe uwundi umwe yakomeretse cane inyuma yaho wakoze ubwo bubisha yaciye anyaga amagara uwakoze ico gitero yamenyekanye ku izina rya Chunli Zhao afise imyaka mirongo itandatu n'indwi yarafashwe aratabwa mu mvuto akanya gatoyi inyuma y'uko atowe yicaye mu modoka yiwe yari ihagaze hanze y'ibiro vy'igipolisi abategetsi bibaza ko yaraje kwishikiriza
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nayo hamwe hari amakuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu fide niyo ngabo na oriyani itanga ishaka bayatugejejeho radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tujye muri uganda umudugudu wa kirwanyi uri mu karere ka mubende muri uganda wiganjemo abimukira b'abanyarwanda radiyo ijwi ry'amerika yarabasuye bayiganirira ku bavuye mu rwanda bajya muri uganda abayobozi baho bavuga ko abanyarwanda bagize mirongo cyenda ku ijana by'abahatuye ni inkuru y'umunyamakuru ijwi ry'amerika uri muri uganda ignatius bahize abashakashatsi na za raporo zinyuranye bigaragaza ko kwimuka ari ikintu cyaranze abatuye isi kuva ibinyejana bya kera bityo ntibitangaza gusanga abantu baturutse mu kindi gihugu cyangwa mu kandi gake ku isi kwimuka bagatura ahandi hantu ari benshi bakabana mu mahoro n'abo bahasanze iryo ni ihame twasanze mu mudugudu wa kirwanyi wo mu karere ka mubende hagati mu gihugu cya uganda ni ahantu hayobowe n'umwami w'abantu b'ubwoko bw'abaganda ijwi rya amerika ryasuye aka gace maze tuganira na bamwe mu banyarwanda bavuga ko bateje amahinduka meza muri ako karere kandi bigisha abaganda ibintu bishya by'iterambere twabanye n'abanyoro cyane ntacyo batugize n'abaganda batwigishije n'uruganda barahigaga gusa inyamaswa inyamaswa aha ntabwo baba bazi guhinga ukigera hari hameze hati hano muri mubende hano muri iki cyaro hari ishyamba ni amashyamba twatemye ariko harimo abanyurubu nitwe twabigishije no kubaka baba bazi kubaka nubwo bamwe babayeho hano imyaka ibarirwa muri mirongo ntibiyumvamo kuba barahindutse bavuga ko bagishaka kwitwa abanyarwanda ndacara umunyarwanda igihe nikigera nzasubira iwacu mu rwanda ntandi umuganda n'igihe iyo kigeze cy'amatora ndagenda ngatora cyane rwose
bivuze ko ufite ikarita y'itora n'indangamuntu by'u rwanda niko bimeze n'amakuru y'u rwanda ndayakurikirana ijana kuri ryene waryo ariko usibye ko amakuru imico ya uganda yo ndayibona gutyo iyo ishoboka nkayigana idashoboka nkayihorera so hano bakubara nk'umunyarwanda se cyangwa bakumara nk'umuganda ahandi umunyarwanda buri wese arabizi bangirana innocent ni umuturage wa uganda nawe yimukiye aha kirwanyi muri mubende akomotse mu kandi gake ka uganda kubera ubutaka burumbutse bwa hano niwe muyobozi mukuru ku rwego rw'ibanze muri uganda abayobozi nk'abo bitwa ba chairman lc1 bangirana adusobanurira ubwinshi bw'abanyarwanda muri aka gace ayoboye n'uruhare rwabo mirongo cyenda ku ijana ni abanyarwanda kuko dufitemo abagande ariko ntaho bageze no kuri batanu ku ijana kandi nibo kavukire bamwe nibo bitwa kavukire bahana ariko ntabwo bageze kuri kuri gatanu ku ijana ni bake cyane hanyuma byagenze gute kugira ngo hano haze abanyarwanda benshi cyane bahature byatewe n'iki kuba abanyarwanda bakundaga guhinga cyane inanga ni ahantu hera imbuto yose atari ubu ngubu aho ubutaka bugiye burasaza burasaza naho bwa mbere hareraga cyane hakera ibishyimbo hakera ibigori hakera ibirayi n'urutoki rwarahabaga ubwo ni ukuvuga ngo wasangaga mbese nta kibazo twari dufite nicyo cyatumye abanyarwanda bakaryitabira cyane abanyarwanda nabo basangiye impamvu batekereza ko bahisemo gutura muri aka gace ka mubende kuruta ahandi muri uganda bakanaza kuruta ubwinshi abanyagihugu aha ntabwo napfuye kuza nk'uko nguko nk'uko ugendera mu muyaga ubwo hari bene wacu baje mbere naje nsanga usibye ko ntabanye nabo ubwo nabo ba twabanye gakeya nyuma nja kubana n'abandi b'abagande ari nabo bangishije umuco wa kigande ubu n'ururimi rw'urugande ndaruzi ni ukuvuga ngo umwe ahazi abwira undi ni ukuvuga ngo ugenzuye n'aka gace abanyarwanda barimo abenshi abenshi bava muri ruhengeri ava muri ruhengeri ubwo rero waza gusanga ugasanga ruhengeri na uganda hano ni wagira ngo ni igihugu kimwe kubera ko nkigera inaha bwa mbere hari umukire wanzanye adukuye mu rwanda aza kudukoresha inaha mu bene adukoresha amaze kudukoresha araducyura dusubira mu rwanda subiye mu rwanda niho nashatse tugenda avuga ati hari ahantu kubera ko atari yagaruka kutujyana ni heza reka nsubireyo nanjye njye gupagashya itegeko nshinga rya uganda ryavuguruwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu ryemeza abanyarwanda kuba ari bamwe mu bwoko burenga mirongo itanu bw'abaturage b'igihugu cya uganda gusa hari n'ibihumbi by'abanyarwanda batuye muri uganda nk'impunzi ariko rimwe na rimwe abayobozi bahura n'ikibazo cyo gutandukanya abanyarwanda bemerwa nk'ubwoko bwa uganda abanyarwanda b'impunzi hamwe n'abanyarwanda babimukira ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda
igira hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe we ndabona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo reka da ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa shofe twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolence Groya.
kombo tagisi rero buri wa gatandatu na buri cyumweru murararitswe dukomeje amakuru yacu biteganyijwe ko umushumba wa kiliziya gatolika ku isi papa francisco azasura repubulika ya demokarasi ya kongo na sudani y'epfo mu mpera z'uku kwezi kwa mbere ese n'ubundi ni ibiki by'ingenzi byaranze ingendo z'abashumba ba kiliziya gatolika muri afurika murabyumva muri iyi nkuru ya mugenzi wacu temisitokere mutijima
uru ruzinduko rwa papa francisco ku mugabane wa afurika ni urwo yari yasubitse umwaka ushize kubera ibibazo by'uburwayi rutegerezanyijwe ibyishimo byinshi ibyiyumvo bishobora guhinirwa muri aya marangamutima ya coroferore godi umukirisitu wa paruwasi gaturika ya regina mundi kiliziya nini kurusha izindi muri johannesburg yagize ati ndamukunda uruzinduko rwa mbere papa francisco yagiriye muri afurika kuva abaye papa mu w'ibihumbi bibiri na cumi n'itatu rwabaye mu w'ibihumbi bibiri na cumi n'itanu rwaje rukurikira urwo yari amaze kugirira muri leta zunze ubumwe za amerika mu kwa cyenda k'uwo mwaka rwahuje imbaga y'abantu benshi kandi bamushimira ku magambo yakomeye ku ngingo zimwe na zimwe nko kurushaho kwita ku bidukikije muri amerika papa francisco yahuye na barack obama wari perezida w'icyo gihugu ndetse ageza ijambo ku bagize inteko nshingamategeko ya amerika aho yagize icyo avuga ku kibazo nyamukuru akunze kugarukaho ari cyo ubusumbane ku isi muri urwo rugendo rwe rwa mbere muri afurika papa francisco yasuye ibihugu bya kenya uganda na santara afurika papa francisco nubwo abonwa nk'ushyigikiye impinduka kurusha abamubanjirije nanone bigaragara ko akurikiza imigenzo ya gipapa ntatinye kuvuga ashize amanga agasura ibihugu bifite amateka yaranzwe n'ibibazo yewe ntatinye no kunenga abo yasuye tukivuga ku byaranze inzinduko z'abapapa ku mugabane w'afurika papa benedigito wa cumi na batandatu uheruka gutabaruka nawe mu gihe cy'ubuyobozi bwe yasuye uyu mugabane mu kwa gatatu kw'ibihumbi bibiri n'icyenda papa benedigito wa cumi na batandatu yasuye ibihugu bya kameruni na ngora muri uru ruzinduko rwe rwa mbere ku mugabane w'afurika papa benedigito yanenzwe kubera ko yavuze ko udukingirizo tutari igisubizo ku kibazo cya sida cyugarije uyu mugabane icyo gihe yavuze ko iki cyorezo kitahashywa binyuze mu gukwirakwiza udukingirizo ahubwo byo ubwabyo byongera uburemere bw'ibibazo ibyo byarakaje imiryango yita ku buzima yamushinje gusubiza rudubi urugamba rwo kurwanya virusi ya sida binyuze mu magambo ye mu kwezi kwa cumi na kumwe kw'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe papa benedigito yongeye gusura umugabane wa afurika aho yasuye igihugu cya bene mu ruzinduko rwe rw'iminsi ibiri muri iki gihugu gito cyo mu burengerazuba bwa afurika papa benedigito yashyize umukono ku nyandiko y'ahazaza ha kiliziya muri afurika izwi nka afurike munusi mu kilatini iyi nyandiko ndende ivuga ku hazaza ha kiliziya muri afurika ikubiyemo ingingo zinyuranye nk'ibijyanye n'ubuvuzi ndetse na interineti kandi icyo gihe yanavuze ashize amanga ku bibazo by'imibereho byugarije uyu mugabane nko kutamenya gusoma no kwandika ndetse n'ubusumbane bushingiye ku gitsina tukivuga ku byaranze inzinduko z'abapapa ku mugabane wa afurika papa yohani pawulo wa kabiri niwe mupapa wakoze ingendo nyinshi mu mateka y'ibihe bya vuba mu myaka makumyabiri n'irindwi yamaze ku bupapa yasuye ibihugu mirongo itatu n'umunani byo muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara igihe cy'ubuyobozi bwe cyahuriranye n'ukwaguka gukomeye kwa kiliziya ku mugabane wa afurika bwa mbere asura umugabane wa afurika hari mu kwa gatanu kw'igihumbi magana cyenda mirongo inani aha yasuye ibihugu bitandatu birimo icyari zayire ariyo repubulika ya demokarasi ya kongo y'ubu repubulika ya kongo kenya ghana icyari hote voruta ariyo burkina faso y'ubu ndetse na cote d'ivoire mu nyigisho yatangiye akara ku murwa mukuru wa ghana papa yohani pawulo wa kabiri yagize ati kiliziya irasaba kwinjiza ubutumwa bw'ivanjiri n'imibereho ya kirisitu muri buri gikorwa cya muntu mugaharanira kubaka umuryango aho buri muntu ahabwa agaciro kandi aho uburinganire n'ubwisanzure birindwa bikanatezwa imbere mu igihumbi magana cyenda mirongo inani na kabiri nabwo papa yohani pawulo wa kabiri yasuye umugabane wa afurika mu ruzinduko rwamaze icyumweru cyose yasuye nigeria ku nshuro ye ya mbere igihugu gituwe cyane kurusha ibindi muri afurika aha muri nigeria uwari umukuru wa kiliziya gatulika ku isi yasabye ko habaho ubwiyunge hagati y'abakirisitu n'abayisilamu mu magambo ye yagize ati twese abakirisitu n'abayisilamu dutuye munsi y'izuba ry'imana imwe y'inyampuhwe hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatanu kw'igihumbi magana cyenda mirongo inani n'icyenda papa yohani pawulo wa kabiri nabwo yasuye umugabane wa afurika aho yageze mu bihugu nka madagasikari ibirwa bya reiniyo zambiya na malawi mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda mu kwa cyenda yaje gusura ibihugu bya tanzania u rwanda uburundi na cote d'ivoire aha akaba yaratanze ubutumwa ku byerekeranye no kurwanya icyorezo cya sida bugaragaza impinduka ntoya ku bijyanye n'icyo yatekerezaga kuri iyo ndwara aha yanavuze ko kurwanya iki cyorezo bisaba umuhate w'ikirenga w'ubufatanye hagati ya za leta ndetse n'abahanga mu bya siyansi n'ubuvuzi uruzinduko rwe rwa nyuma muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara papa yohani pawulo wa kabiri wari ugejeje ku myaka mirongo irindwi n'irindwi y'amavuko yongeye gusura nigeria aha yasabye imbaga y'abari bamukurikiye iyabuja kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu kuko umuntu wese akwiye kubahwa agahabwa agaciro ke n'uburenganzira bwe uyu wari umushumba wa kiliziya gatolika icyo gihe yagize ati ibyo bigomba kubabera ihame shingiro mu muhate wanyu wo guteza imbere demokarasi no gutsimbakaza imibereho myiza mu gihugu cyanyu
ibiganiro by'ijwi ry'amerika birakomeje reka tunyarukire mu burundi aho mu ntara zitandukanye mu gihugu harangwa ibura ry'amazi meza icyo kibazo cy'ibura ry'amazi kikaba giteje impungenge abaturage bibaza ko kutagira ayo mazi meza kutagira ubwiherero byatuma handura bandura indwara ya korera ni inkuru ijwi ry'amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye akorera i kigali mu rwanda imitumba ya munyika ya mbere na marambo ya mbere yo muri komine ya rugombo y'intara ya cibitoke nibangamiwe cyane n'ubukene bw'amazi abanyagihugu baho bavuga ko kuvoma amazi ari igikorwa bahebera umunsi wose nahone bagashobora kutayaronka aba ni bamwe mu bavuganye n'isoko ry'ijwi ry'amerika ribasanze aho bariko barakora udukorwa two mu mirima ku mutumba wa marambo ya mbere amazi rero ni ikibazo kuko ashaka nko guhera mu gitondo ushaka ku mugoroba atamazi baronka ukazunguka igisagara cyose ukabura amazi kubera iki bagenda bohereza mu yindi micungararo mu yindi micungararo umuntu agaca abura ahantu ari gukura amazi niyaje akamara umwanya muto agaca yongera agacika je nk'ubu nk'ejo narerera amazi ndayabura mudamu navuga ati niko yasigaye muhira hari akandi kazi ufise yera arayabura mbona niyo mpamvu nkawe urabona umuntu aba yibereye ngaha mu byaro ko umuntu atoye ashaka gutambira nyine kuko ngaha nta mazi aba ari hafi ngo umuntu agende gukaca nk'ingakoze biraba ngombwa ko rimwe na rimwe barondera aho bagura amazi ku bafise amatangi bayimburiramo igihe yabonetse iduga ry'ibiciro ku bidandazwa mu gihugu ntiryasize inyuma n'amazi ibido y'amaritiro mirongo ibiri yahora igurwa amafaranga mirongo ibiri haraheze imyaka itatu ubu igurwa amafaranga ari hagati y'ijana n'amajana abiri uyu isoko ryacu rimusanze ku mutumba wa marambo ariko aja kurondera aho avoma amazi ko nk'ubu nk'aho usanze amazi nk'uwibiditsi igahugwa magana abiri ku ibombo ahandi naho ijana wumva mu minsi yahera ku rya leta batanga ibide cumi mirongo itanu ariko ubu ibide imwe n'ijana cabure hari magana abiri umva ari gihana kama ugasanga tiko turinywera nyene iyo nyakagunda ariyo tuvoma nyene kogesha amasahani ivyo vyombo umva rero usanga nyene mutumye nyene tugwara nyene bukebuke mu ntara ya bubanza nayo nyene iri mu buraruko bw'igihugu amakomine nka gihanga na bubanza ntiboroherwa gushikira amazi meza aba ni bamwe mu baba muri zone bubyuko muri komine bubanza twarumye ameze nkaha twarumye tuza turategera utuza mu tunogo ziba na hene bisikanye muhira usanga bitoye hasigaye ayo wazanye n'ayo ukuyemo n'ayo byose birangana uwufise amagara akibasha ajya kuvoma akajege ni kure urahagenda nk'amasaha atatu ugenda kubera ubushobozi buke bwo kugura ku banyagihugu butuma badashobora kuronka amafaranga bagura amazi abo muri komine rugombo y'intara ya cibitoke bavuga ko bikora ku ruzi nyakagunda rumanukira muri komine rugombo ruzananye muri komine mugina rutera ruja kwisuka mu ruzi rusizi amakuru y'isoko ryacu atubwira ko urwo ruzi nyakagunda rusa nabi cane kukaba nk'ako aba bakenyezi bahahuriye baje kuruvoma bavuga ko rutabwamwo imyanda myinshi myinshi ubwo ruzi nubwo turukoresha ni amazi mabi ushaka uyavamo uyashyire mu nzu ntigera yitora ruragwamo imbwa ruragwamo imicafu dushake dukarabe ntitwigera dukina gukorera ayo mazi ni amazi mabi cyane iyo ndwara ntituzigera tuyikira kuko nta mazi dufite hajya korerikira hari amazi meza twoyikira gute tunywa rwa ruzi rutemba ibiti bitwagwa abanyenoro b'imbinoro twebwe ubuzima bwacu ahubwo tubukesha imana yonyine ntizi uko tuzoba
kandi leta iyo biriya yatwibagiye nitwibuke tumere nk'abandi bantu nabo nk'uko yibuka abandi eka no mu gisagara ca bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi isi yororo uyu ni umwe mu batware bo muri karitsiye nkenga busoro iri muri komine muha avuga ko ari akajegeza ku bukene bafise bw'amazi iyo amazi ashikagutse kenshi habwe aho gatoyi naho rero amazi abonekana mu ijoro saa munani y'ijoro aho ni nketa rimwe mu buca murwe kabiri urumva ko umenga naho nyene ingwara z'amazi iri kwakundi nyene hatagira ico leta cikoze abantu barabwira ingwara z'amazi n'ukuri baza kugwara vuba amahera dufise twarashikirije neza twarashikirije ko umwanya n'umwanya abantu bogira ingorane ibaze ahantu hegera igisagara abantu bakivuva mu myonga amakora akamara amazi aho ibintu biruko mu gihe haheze indwi zibiri ubushikiranganje bw'amagara y'abantu butangaje uturere tw'ubuvuzi tubangamiwe n'ikiza ca korera mu ntwaro baciye bakora amahimiriza y'urutavanako mu banyagihugu ku bijanye no gukurikiza amabwirizwa cumi y'isuku buri amatari w'intara ya cibitoke kahame bizoza avuga ko bari ku kivi kugira abakemura ico kibazo c'amazi turafite icyizere ko amaproje tubona ariko arategurwa na regidezo ibyuka byaragiye biraba ko ahantu hari amasoko atandukanye turizera ko ubugeni bwaboneka muri regidezo cyangwa mu yandi maboneje ashobora kuba yofashe yuko amazi dufite mu misozi ihanamiye icyo kiyaya cya rugomo na buganda turamaze kukiganira cyane rwose n'amashyirahamwe bijejwe ariko urabona ko si amafaranga aba hari n'ibyo bwatereka dutegure turabe yuko cyokunda ariko nubwo ari uko tubana yaduhimiza abenegihugu gihugu ayo mazi baronse ko bashobora kuyateka ikibazo c'amazi kiramaze imyaka itari mike kivugwa mu ntara zitandukanye z'igihugu ibintu bikaba byagiye birunyuka kubera igwirirana ry'abantu amakuru atangwa n'ishirahamwe regidezo rijejwe gukwiragiza amazi mu bisagara nuko amasoko abiri yitwa ko atanga amazi menshi mu gisagara ca bujumbura yubatswe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na kabiri n'umugambi witwa imbo ayo nayo yagenewe abanyagihugu amajana umunani kugira kugeza ubu akaba atarindi soko ririyongera ariko kandi haraheze imyaka itanu leta ishizeho ikigega cyo gushigikira amakomine mu migambi yayo ahanini harimo iyo kuronsa amazi meza abanyagihugu ikomine imwe imwe yari yandikiwe amafaranga angana n'imiliyoni amajana atanu Thierry ndayishimiye urakoze kuri iyi nkuru tuze nanone inaha muri leta zunze ubumwe za amerika irimo iragerageza kuvugurura umubano wayo n'umugabane wa afurika mugenzi wacu fide niyongabo yabiganiriyeho na frederic bamvuga inyumvira ni impuguke mu bya politiki
iki kibazo ni ikibazo ukibona umenga kirasanzwe ariko ni ikibazo gifise impamvu zitatu zituma turi ko turabona ibi turi ko turabona mu bice ku mayange impamvu ya mbere ego ni ingene abanyafurika bigenjeje bashigikira eh, uburusiya canke ukraine barashigikiye cane biboneka eh, uburusiya gusumba ko bashigikiye ukraine ico ni ica mbere ica kabiri ni ingene abarusiya bari mu bihugu vya afurika eh, nko muri republique centrafricaine eh, bari mu bihugu bindi barimo baragira imigenderanire hirya no hino ikindi ca gatatu ni ingene abashinwa barimo barinjira cyane kurondera ubutaka muri kiriya gihugu cya kongo n'ahandi ku buryo rero ubona uti hari ikibazo gihambaye ugaca ubona ingene mari na burkina faso bariko barirukana abafaransa muri afurika mu kiba k'ubufaransa ubwongereza amerika bafite inyungu bagwanira aha bagwaniriza baronderera hamwe ibyo nibyo biriko biratuma abanyaburaya bavuga bati bitwohebera karya karere abarusiya n'abashinwa biraboneka urabye ingendo ivyo bihugu vy'ibihanganga baziserukira bariko bagira muri Afrika umushikiranganje ajejwe ikigega muri Amerika Janet Yellen umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'ubushinwa haheze indwi nkeyi nibaza ko hari itariki 11 z'uku kwezi ari mu rugendo muri Afrika ari Addis Abeba aho yavuze ko Afrika idakwiye kuba urubuga rwo guhiganirwa bikomeye hagati y'ivyo bihugu vy'ibihangange uh, ivyo bikaba biriko biba mu gihe umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'uburusiya uh, sergei lavrov muri afurika y'epfo mu gihe ico gihugu kizogira imyimenyerezo ya gisirikare n'ubushinwa n'uburusiya mwariko murasigura ingene uko uh, guhiganirwa afurika bisigaye guhiganwa bikomeye mu bitari bwaboneke mu gihe kitari gito twabiheruka mu gihe c'imishyamirano hagati y'ivyo bihugu vyo mu burengero bw'isi na amerika n'uburusiya hamwe n'ubushinwa cane cane n'uburusiya ni ikihe afurika ikwiye kugira kugira ikure inyungu ikamishe i- iryo higanwa umuntu ko yobivuga kuri ico kibazo ico abanyafurika babwirizwa kumenya ni uko batunze cyane uyu munsi mu kirori bavuga bati bafise ikaba yumye ikenewe kugurishwa kandi abayigura bariho ariko rero abanyafurika ntibariko barabibona ikibazo cya kabiri ni ubumwe bw'abo banyafurika babona bati ko bariko baratwirukira bazovuga bati wowe uri mwiza wowe uri mubi wowe uri mwiza wowe uri mubi babwiza guca bagira ubumwe kugira bahahane amakuru bategere aho babwirizwa guhagarara igihe naka aje kuraba igihugu kanaka arimo aragihendahenda ngo bagire imigenderanire abanyafurika ntibagire ubumwe Eh, bamaze kugira ubumwe rero baheze barabe inyungu zabo aho ziri bicare basaba ibyo bihugu ko baganira umuti muri mu nda bakavuga bati ko mushaka ibi natwe dushaka ibi akarorero nk'aka kongo kongo mvuze iti turashaka ubwo butaka nibabwire abanyaburaya bati turabyemera mugabo namwe nimuze tuba- mutwubakire amabarabara eh, kongo igendwe Eh, hanyuma duheze tuyitegeke eh, gutyo eh, muzane amahinguriro ahingura ubwo butare hanyuma abanyafurika bacu baronka akazi ibyo ni ibintu ni uburorero ntanze eh, aho abanyafurika babwirizwa kwicara mu ruhande rumwe bagategera ko batunze bagategera ingene ubwo butunzi bwabo bukoreshwa kandi ko babwiriza kubuvunja nabo bakarondera ibyo bakeneye murakoze cane kuri iki kiganiro murakoze nawe korerwa
barakoze rero frederic bamvuga inyumvira na fide ngabo kuri icyo kiganiro Uh, tubabwire kandi ko aho ari mu ruzinduko muri zambia minisitiri w'imari wa leta zunze ubumwe za amerika janet yellen yahamagariye afurika n'isi yose muri rusange gufata ingamba zihutirwa zo gutubura umusaruro w'ibiribwa ikindi twababwiye ni uko uyu munsi uganda yatangiye kugerageza gucukura peteroli naho ubwato butwara imizigo bwa tanzania bwarohamye uyu munsi mu cyambu cya asaruye ni mu majyepfo ya irani inshuti rero mwari muduteze amatwi ibiganiro twari twabateguriye ni aha tubisoreje tukaba kandi tubashimira cyane kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika tubararikira kandi n'ibindi biganiro tubagezaho buri munsi ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri ari santos yarafatanije na nadia taha ni ibiganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi aho muri hose mwadukurikiye mukomeze kugira ibihe byiza amahoro iwanyu no mu banyu